Batteri Nesui di Americ. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose washington dc turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo igihugu c'uburundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye ico arico cose canke ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'uburundi uyu ni ambasaderi w'iri nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi abeshuza raporo y'igice ca mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ivuga ku migwi n'ibihugu bitera umutekano muke muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amakuru yerekeye iyo raporo niyo dushimikira ko muri iki gitondo amara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru adufitiye aroyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi inama nshingamateka nshasha ya leta z'ubumwe za amerika yiganjemwo abademokarati yejeje kwemeza amategeko abiri rimwe ryugurura imirimo ya leta irindi riha amafaranga ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati azobushikana mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ariko muri ayo mategeko yose uko ari abiri nta na rimwe ririmwo imiliyaridi zitanu z'amadolari perezida trump asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko rw'igihugu amerika ihana na mexique ariko naho abo bademokarati babyemeje bisa n'uko abarepublikani nabo ku rundi ruhande biganje muri sena ya amerika bataryemeza reka na trump nta cyizere ko arishyirako umukono imvu y'aya mategeko ni ukugurura ibikorwa bya leta mu gihe bazobandanya baganira ikibazo cy'uruzitiro mu nyuma nk'uko abademokarate babishikiriza perezida donald trump yatumye ko indongozi z'abashingamateka mu migambwe yose uko ari ibiri mu mubonano wo kuri uyu munsi wa gatanu ugamije kuraba ingene ibikorwa bya leta bigira bimare indwi zitatu byarahagatse byosubira gutangura leta z'ubumwe za amerika zisaba repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusohora ibiharuro nyakuri byavuye mu matora kandi ikagabisha gufatira ibihano wese ariko aragerageza kubangamira demokarasi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa amerika robert paladino yashikirije cyo kuwa kane ko ababangamira amahoro n'umutekano muri congo canke abakira ibiturire bazobuzwa kwinjira ku butaka bwa amerika kandi bahagarikirwe n'ubutunzi bwabo buri mu mabanki mpuzamakungu umukuru wa komisiyo y'amatora muri congo corneille nanga yabwiye ameshamakuru Kinshasa ko gutangaza ibyavuye mu matora bishobora kuzokwigizwayo bivanye n'uko guharura amajwi bitihuta bitekanijwe ko ku munsi w'imana ariho ibyayavuyemwo byari kuzotangazwa umukuru w'igihugu nawe akazorahira ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa mbere ambasaderi wa, on, wa, wa somaliya muri oni ejo ku munsi wa kane yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu oni kutivanga mu by'igihugu ciwe ni nyuma y'iminsi ibiri leta ya somaliya yirukanye intumwa ya oni muri ico gihugu leta ya somaliya yabwiye iyo ntumwa ya oni mu gihugu cayo ariwe nicolas heysome ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iramusaba yuko ava mu gihugu ni nyuma y'amezi ane gusa arungitsweyo nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa oni leta yashavujwe n'uko hesom yivanze mu kibazo ca muktar robowe yahoze ari indongozi y'umuhari w'iterabwoba wa al shababu yagomba kwitoza gutwara leta yo mu bumanuko bushira uburengero komisiyo y'amatora yankiye robowe kwitoza muri ayo matora mu nyuma arafatwa arafungwa bituma haba imyiyerekano yiyamiriza iyo ngingo yafashwe na leta n'umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yasabye abepiskopi bo muri leta z'ubumwe za amerika kugira urunani nimba bagomba ko ekereziya igarukana ubwizigirwa ni nyuma y'igihuhusi c'ivyaha bifatiye ku gitsina cahungabanije amerika yabishikirije mu rwandiko yasohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rwashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane ibi abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeya ngo habe inama ihuza abepiskopi katolika bo ku isi yose ikazobira i vatikani abahohotewe n'ibyo byaha barashimiye iyo nama yatumwe ko na papa bakaba bizeye ko izovamo ingingo zizotuma abarongozi ba ekereziya katolika badasubira kwitwara nabi igihe ibyaha nk'ibyo byongeye kugaragara ibyaha bifatiye ku gitsina byaravuzwe cyane muri ekereziya katolika muri amerika muri uyu mwaka turangije igihugu cya mexique nacyo cyasabye leta z'ubumwe za amerika gutanguza amatohoza ku vyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere habejejwe umutekano ba amerika barashe ivyotsi muri mexique bahagarika abimukira bashaka kuja bukuru bibe mu rwandiko yasohoye ejo ku wa kane ubushikiranganji bwa mexique bujejwe imigenderanire bwasabye kandi amatohoza ku yindi nyifato nk'iyo yaba yarakozwe na amerika ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kw'icumi na kumwe ukwezi kw'icumi na kumwe k'umwaka uheze mu ntango z'uyu mwaka abacungera ububibe ku ruhande rwa amerika niho barasa ivyuka bikoroza amosozi kubimukira bashika ku ijana na mirongo itanu bariko baragerageza kurira urukuta hafi y'igisagara ca san diego ni muri leta ya california icyo gihe abo bacungereye urubibe bavuze ko abo bimukira bariko bagerageza kuri rukuta ariko bavuga ko ibyo byuka byakoreshejwe kubimukira bariko batera amabuye naho igisirikare cya amerika cyagize ku munsi wa gatatu igitero cy'indege z'ingwano mu mpanuka bushyira uburengero bwa somaliya gihitana abarwanyi b'umurwi wa al shabab bashika kuri cumi
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twabivuze ashimikiye kuri kongo ubuyobozi bwa komisiyo ijejwe amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo seni ku rwego rw'intara ya kivu yo mu bumanuko burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwo amajwi y'abatoye felix cisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cya bukavu ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu temistokle mutijima amakuru y'itoragurwa ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamverope arenga mirongo itatu y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka udps ryihuje na unc muri aya matora ariwe felix cisekedi yatangiye gucicikana kuwa kabiri w'iki cyumweru ari bwo ku bunani bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguye hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya warungu ku nkengero z'umugezi wa kidodobo uherereye mu birometero birenga icumi usohotse mu mujyi wa bukavu izo mpapuro zose zikaba zari izo kuri site imwe y'itora ariyo koleji alfajiri isanzwe iri rwagati mu mujyi wa bukavu kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa seni ku rwego rw'intara ya kivu y'amajyepfo bweretse abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha bwana deo kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsiye ya nyarukemba seni yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati byari ahagana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavaga kuri koreje alufajiri ijya kuri insitituti y'umushere igeze ahateganye n'ibitaro bya medikwire umufuka umuragwa ubwo twahise twihuta na moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuka tugarutse turi kumwe nabo abo twahasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibisi vanete yatwaye uwo mufuka twagerageje gukurikirana iyo minibisi kugera kuri esp ariko tuyiburira irengero aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa sena rondora ni mu mujyi wa bukavu mu bice bya nyawera hafi n'aho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwo ruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya bwana felix cisekedi bwana muheshi godin umunyamabanga nshingwabikorwa wa seni ku rwego rw'intara ya kivu y'amajyepfo yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu ineza les uns ont parlé de six sacs les autres de trois sacs les autres de quatre sacs bamwe bavuze imifuka itandatu abandi bavuga ine hari n'abavuze itatu hari abavuze ko yatowe nyamugo abandi cimbunda abandi kidodobo kidaho amusare ku kiraro cya ciseke n'ahandi mureke izo nkuru zidashinga kuko icyo zigamije ni uguca umurunga w'amahoro usanga ubumbiye hamwe abagabo n'abagore ba kivu y'epfo icyakora bamwe mu baturage ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha ibukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye felix cisekedi yatoraguye ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya unc hano mu mujyi wa bukavu ariko ntawatwemereye ko yayibonye n'amaso ye twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa unc ku rwego rw'intara ya kivu y'amajyepfo ntibyadukundira abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba seni bityo ko abonetse ari we wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo iyi nkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye cisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye umujyi wa bukavu na kivu y'amajyepfo muri rusange ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba unc yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa udps gusa n'ubundi harakibazwa niba aba bari buha agaciro ibyatangajwe na seni urwego batahwemye gutunga agatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho ubuyobozi bwa seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara temistokle mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugwi w'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri congo gutohoza ibibazo biteza umutekano muke muri icyo gihugu ziherutse gushyira ahabona raporo y'igice uburundi buradomwa ko urutoki muri iyo raporo mu bihugu ibigwanisho n'abagwanyi bacamwo bagiye mu karere ka kivu yo mu bumanuko mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na ambasaderi w'inyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidanse y'uburundi yavuze ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye tumutega amatwi iyo raporo narayisomye nk'uko n'abandi bose bayibonye n'amafoto umuntu muntu yari yabonye kuko ibintu bitangaje yumva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo ari cyo cyose cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'uburundi ibyo rero ni ibinyoma kandi nibaza yuko nabo nyine usomye iyo raporo nta cyemezo na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagira bati twabwiwe twabwiwe twabwiwe ibyo rero nta muntu yovuga ngo ni umuhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nk'ayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ibyo ariko arabwirwa ari iby'ukuri cyane ko atari inyungu za politike zituma abantu bashobora kujya mu kubesha cyangwa abahinga ubwabo nyine bakaba ariko barabesha kuko hariho inyungu za politike bariko barakurikirana ayo makuru muri ko mvuga ko atari yo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose ni ukuvuga ko bose ari ababesha niko ugira yuko ari ababeshi kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu ibyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ibyemeza umugabo yitwa rashida yoba afite inzu mu burundi yoba ari we ajejwe kwinjiza mu gisirikare ika no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyu murwi muba mumuzi cyangwa ntimumuzi icya mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi jewe sindigera mbona umuntu uvuga ngo hari umuntu witwa rashidi mbega umuntu witwa rashidi amazina ya rashidi abantu bitwa rashidi bangana gute ku isi umuntu ashobora kuzana ati hariho umuntu witwa rashidi agira ibi jewe simbona yuko icyo cyoba ari ikintu gifite ifatiro nta murundi ari mu nzego za leta cyangwa iz'igipolisi cyangwa iza gisirikare yitwa rashidi ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi ibyo rero ni ibinyoma byo kubeshuza ngira ngo uyu muntu rero bavuga ngo yitwa rashidi bari bakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha abavyeyi biwe naba umutumba ava ko n'uyu aho niho abantu batahura bakagira ati uyu muntu koko n'umurundi murumva neza yuko ari ibihimbano atari ibintu umuntu yofatira ko ngo agira ati ni amakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bita abahinga nabo ari abantu bironderera amaronko yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu bateranya amareta bateranya akarere kugira ngo barabe yuko muri kano karere hoguma hari umutekano muke abibutare babandanye bibutare ababandanya biba ibi na biriya babandanye basahura kano karere ibintu mwibaza inyungu abo bahinga babone baba bafite kugira ngo batange amakuru y'ibinyoma nize ivo ni nyinshi murazi neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi turabatesha murazi ko hariho ibihugu rutura bimwe bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu kukaba nkako n'abanatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu nibyo bibaha indaro rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu burundi hariko harabaho nyabwoko bagasanga si byo ngo ye mama mu burundi ngo hariko habibi byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'uburundi n'isi nyabagendwa abantu bariko baricwa ku munsi ku munsi baza mu gihugu cy'uburundi bagasanga ni igihugu citekaniye ivyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bivondera ikintu na kimwe coshobora kwerekana yuko mu gihugu cy'uburundi atakigenda muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi vya nowe n'ubunani abarundi bashoboye kubihimbaza bibereye mu mutekano ntangere ntihari kubura akantu bagerageza kuzana bati rega tube turazanye basaka raporo kerekana ko mu burundi bicika canke hariho ingorane ambasaderi wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'uburundi murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze cane nawe inyuma y'uko iyo raporo y'ishyirahamwe onu ivuze ko hari abagwanyi bo mu gwi rnc bakayumba nyamwasa bakorera muri kongo mu ntara kivuye mu mpanuko hari n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abanyamahanga mbere n'abakongomani bari muri teritwari ya uvira na fizi batari muri iyo raporo bateye abanyagihugu b'abakongomani ubwoba ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari uvira imwe muri iyi mitwe y'inyeshamba zikorera muri teritwari ya Uvira ihana urubi n'igihugu cy'u Burundi hari umutwe w'inyeshamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Itabara ziri mu rw'urupuma Kigoma umutwe w'inyeshamba za FNL ya Aloys Nzabampema iri Muhungu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Forebu uri Imangwa usibye imitwe y'inyeshamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari hari indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iyi teritwari ya Uvira nk'umutwe wa Maimai Kihebe Maimai Kijangara Maimai Kashumba Maimai Rwisura Maimai Nyerere Maimai Makanika mayimayi mushombe ndetse na mayimayi isel naho mu majyepfo y'iyi teritwari hari umutwe w'inyeshamba za mayimayi rene mayimayi mupekenya mayimayi byamungu ndetse n'inyeshamba za gumino naho muri teritwari ya fizi iri mu majyepfo ya teritwari ya uvira naho mu ntara kivu y'amajyepfo naho hari inyeshamba za mayimayi ya kutumba mayimayi ngarukiye ndetse na gumino iyi mitwe yose ikaba ikorera muri segiteri ya Tanganyika naho Maimai Murumba igakorera muri segiteri ya Rulenge muri raporo za societe civile yagiye itanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo zerekanaga impamvu iyi mitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira impamvu nyamukuru uh, aka karere kagunze rangwamo izi groupe arme zaba za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere y'aka karere nk'uko mubizi uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za bijombo rurambo ni imisozi irimo n'amashamba urumva iyo hagiyemo y'amagurupe arume biragoye mu by'ukuri kugira ngo inzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo ikindi kigira kabiri urumva ni akarere kadakunze kurangwamo inzego za leta ubutegetsi separesi kapusa bwaba ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se ubwa gisirikare urumva rero ntacyo binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko nta nzego za leta ziriyo bityo rero bigatuma usanga bakunze kuhakorera ibikorwa byabo ukunze gusanga ayo maguruparume yiyidantifiye mu makominote yabo urumva n'abana baho bari iwabo quelque part naho bitemerwa na population n'ayo makominote ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari aho kubw'impamvu zo kurwanira inyungu z'amakominote naho kominote zitabyemera urumva rero niyo mpamvu ukunze gusanga kenshi bahari biba binaterwa n'udukonfuri tumwe na tumwe tugenda tuvuka hagati y'ayo makominote bigatuma noneho amagurupe yarume akunze kwiyongera muri utu turere tugenzurwa n'iyi mitwe y'inyeshyamba hari amakosa menshi agenda akogwa n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho nko kwishyiriraho amategeko gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzura kunyaga amatungo gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage bedasenga bo ku bw'ijwi ry'amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ilhan Omar umunyamerikakazi akomoka muri Somaliya yarahiye ejo ku munsi wa kane kuba umushingamateka ku rwego rw'igihugu muri Amerika ariko aharanira gutuma itegeko riziririza abakenyezi kwifuka ibitambara mu mutwe rivanwaho Ilhan Omar ni mu Islamukazi ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije Ihan Omar agiye guhindura ukuntu inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za Amerika imeze umwe mu bashingamateka babiri bagiye kuba abayisilamu ba mbere b'abakenyezi bagiye mu nama nshingamateka kuva kongere ya Amerika itangwe kubaho bazoba bambaye ibitambara abafasoni b'abayisilamu bambara ku mutwe yamara ingingo uyu mufasoni yafashe yo kwambara ico gitambara kijanye n'idini ryiwe mu bisanzwe ntiyemewe imbere y'amategeko agenga inama nshingamateka uyu murwi w'abashingamateka ubaye ugira ijana na cumi na gatandatu uzoba ari wo murwi wa mbere ugwiriyemo ibitsina byose n'amadini atandukanye abademokrate bafise umurwi munini mu nama nshingamateka muri iki gihe batanguye icese ibikorwa vyabo bazohindura amategeko kugira ngo ivyo bintu bishasha vyose bitorerwe umuti itegeko ryari kubuza omar kwambara igitambara ku mutwe bita hijab ryashizwe mu ngiro mu myaka ijana na mirongo umunani n'umwe iheze igihe kongere ya amerika yari giteye ukundi abafasoni hamwe n'abari mu bwoko buri kurushi ntibari bafise uburenganzira bwo kuba abashingamateka igihe abashingamateka bafata ingingo ivuga ko ata mushingamateka n'umwe ari kuriwe kwambara ikintu ku mutwe igihe cy'ibikorwa by'abashingamateka bariko bavuga ahanini ibintu abagabo bakunda mu kinjana ca cumi n'icenda byo kwambara inkofero ku mutwe iryo tegeko mu bisanzwe ntiryari ryatorewe kugira ngo rivangure abantu bari ku rushi hisunzwe idini nyamara no muri ico gihe iryo tegeko ryarateye amadirane bamwe mu bashingamateka bavuga ko kwambara inkofero vyibutsa umugenzo wa kera mu nama nshingamateka y'abongereza wibutsa ingingo yo kwitandukanya n'intwaro ya cami mu gihe abandi bashikirije ikibazo co kuronka aho bamanika inkofero zabo mu gihe cy'ibikorwa by'inama nshingamateka iryo tegeko rero ryarabandanije gushirwa mu ngiro kuva ico gihe inkofero ntizemewe mu mategeko agenga inama nshingamateka abashingamateka barafite ikindi kintu barushije abakenguza amateka bamye kuva kera na rindi barekuriwe kuzana abana babo mu nyubakwa y'inama nshingamateka si ubwa mbere umushingamateka agerageza guhagarika ingingo ibuza abashingamateka kwinjira mu nama nshingamateka bambaye ikintu kibafuka ku mutwe afatanije n'umushingamateka jim mcgavin aserukira intara ya massachusetts hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka ahejeje gushikirizwa ayo mabanga nancy pelosi aserukira intara ya california omar ariko arashikiriza integuro y'iteko ishobora kuzomuha uburenganzira budasanzwe kuri iryo tegeko kubera imvu z'amagara hamwe n'idini iryo tegeko rikingira bwigenge bwo gushikiriza guhimiriza ibyiyumviro by'idini rishobora kandi gukoreshwa n'abashingamateka bo mu yandi madini yose harimo abayahudi bifuza kwambara umwambaro uranga idini ryabo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyuguruye imfubyi za sida canke abana bamuka ku bavyeyi bagenda n'umugera wa sida mu kirundo babandanya guheba amashuri abo bana benshi bari basanzwe bafashwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida bavuga ko bahevye amashure kubera batagifashwa uwurongoye urwo runani mu kirundo amaze kumenyesha ko abagira neza bahora batanga uburyo bw'ibikoresho bahagaritse gufasha akagira amakenga ko abana bataye amashuri bashobora kugwa mu mutego nk'uwo ababyeyi babo baguyemwo bakandura sida ibindi kuri nkuru twumvirize mugenzi wacu jean bosco ndarurinze abana barenga ibihumbi bine bari mu mashuri shingiro n'inyuma yayo nibo basanzwe bakurikiranwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida rbp plus mu kirundo uyu munsi abana ntibariko barabandanya amashuri bose nk'abandi batanguye igice kigira kabiri c'umwaka w'ishure kuri uyu wa kane naravuyemo kubera ikibazo cyo muhira ataco nifashamo ataco ndonka nta n'ikaramu narahiga ikaramu nkayibura niyo mpamvu navuyemo nkava ku ishuri nkabura icyo ndya icyo bituma mva mu ishuri ibintu bimwe bimwe byampebesheje cya mbere nakunda kurwara cane nkasiba ikindi cya kabiri nkakunda kuza nyene ndasonza nyene kubera inzara no kubura ivyo nambara aza mu bandi banyeshuri nkabona umengo nijeje nyene mbayeho nabi ca nyene nangura kwiyebura n'amafaranga yo kuriha kw'ishuri bikaca bimbera ikibazo nyene Claver Nkunzimana arongoye ikigo c'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo avuga ko abana bari mu bibazo kubera abagira neza bahora batanga uburyo bwo kubafasha bahagaritse umugambi watanguye kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu nk'uburyo twari turonka umugambi wo gufasha abana umugambi watangwa itariki imwe y'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi na kane uhera itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icenda umwaka bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe rero twararonsa amakaye abanyeshuri dukurikije amashuri bigamwo tutokwita amadogere guhera nko muri primere gushika mu mwaka wa nyuma umugabo ku bana batarenza imyaka cumi n'umunani hanyuma rero amakaye bakayaronka iniforume bakazironka nervare bakazironka no kwivuza bagafashwa abo bana babayeho mu buzima butoroshe ariko barifuza gusubira ku mashuri mbayeho kumwe mbona ndaca umusara nkari nk'umubwiye ngende kumukorera nk'igikorwa canke kuvoma guco kurima guco ubu nyene mbayeho kuzanda nyene ndaca umusara umuntu ambwiye nk'akazi nkagakora hama kampemba kuja mu ishuri ndanavyifuza cane nanjye nige nk'abandi nimba ikibazo cobaho kuja mu ishuri hapfuma n'igiyindi myuga nkako umukuru w'urunani rw'abagendana umugera wa sida mu kirundo avuga ko intambwe bari bateye imaze gusubira inyuma uko abivuga abana baronka amanota makeya yari yaraduze abari barahevye bari barahagarutse ku mashuri nkunzimana avuga ko abo bana basubiye guheba amashure bashobora kugwa mu mitego nk'iy'abavyeyi babo baguyemo muri kino gihe turababona bakaza nka kuri biro canke tugahura tukabaremesha mugabo icyo novuga nti tubafasha ni imfashanyo mvamutima gusa ariko nta kintu cyerekeye n'uburyo cyangwa cyerekeye n'ibintu nta bigishoboka rero ni ikintu kitubaza kitubaza cyane kubera iki iyo umwana adafite ankadirema ikwiye iyo umwana adafite abamuba hafi iyo umwana ari mu mwiheburo ubu usanga akorokeye mu ngeso mbi tugaca tugira ubwoba ko twabwiye ko dufasha gukurikirana imfubyi za sida by'umwihariko tuba tugira tutibaze bagwa mu mutego ababyeyi babo baguyemo ugasanga nta kazoda canke nta kizigiro co kubaho bafise rbp plus mu kirundo iratabariza abo bana kwa kundi kera twaba tugira tuti umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'umuryango umwana si uw'umwe umwana ni uwa benshi bakaba iruhande y'abo bana burya nk'imiryango nk'itatu canke nk'ine ikoraniye ku mwana umwe ikamuha imwe umwana yoja kwiga abagira neza nabo nabo bosubira bakibuka abana ko baca umugani mu kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore nkunzimana clave asaba nyabuna n'amashyirahamwe ariko arafasha muri ico gisata c'abana bantaho nikora ko bokwegera ishirahamwe aserukira rikabereka abana rikurikirana baba bari gusumba abandi kugira imfashanyo zishikire abo zigenewe vy'ukuri mu kirundo muri aruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro tubashikiriza iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.